na adventist world radio voice of hope our good people we greet una we welcome una come today program today na our family program the first one wey we dey do every week for here and we get our elder augustine ugboro he don balance for studio today as he wan follow us talk about the different level and the different step wey dey for inside this join body wey husband and wife suppose to join body today e say the level na the one wey concern as husband and wife go take know god together and take waka as god want make dem two waka for inside this christian race so we go lis ten to elder augustine dugbore as he dey bring that word dey come na when he follow us talk finish pastor augustine akane go come come e say im message today na make we win christ when we hear this message say make we win christ e go come be like say christ na challenge cup wey dem dey win but no be like that make we win christ na something wey all of us go must do and as you dey lis ten to the word of god today you go come hear as pastor augustine akane go take tell us as we go take win christ when pastor augustine follow us talk finish we go come take this song wey say to live is christ na that song we go take end our program today di song dey tell us say if we dey this life still dey breathe dey waka everything wey we dey do suppose to resemble as jesus go do am everything wey we dey do e suppose to show say we be god pikin and jesus christ dey inside our life na so e mean to talk say to live is christ so with that song wey go cement the word of god for inside our heart we go talk our bye bye for today program but i pray say god go bless you as you put ear now dey lis ten as we go start the program. my people i greet una in the name of our lord and saviour jesus christ another time don reach when we go take discuss on how our families our homes go take do well as god want make dem do well abi una brother elder augustine ngbore before we go continue make we pray our god and our Savior, when he dey heaven i pray say as we wan start the discussion about our families make you help us make we fit learn well and make we use dem take work well for our homes in jesus name amen Last week we talked about spiritual intimacy. Today we wan continue for the topic of the spiritual intimacy so. That spiritual intimacy wey we dey talk about so na the strong commitment of the faith of the husband and the faith of the wife when be say dem go take submit themselves individually to God and they will submit themselves as a husband and wife to God. You dey see am so? This spiritual intimacy so na the strong commitment of faith when the husband and the wife get to the extent say they will come submit themselves as a husband and as a wife and they will come still submit themselves as couple to God this spiritual intimacy so when he, the husband and the wife dey get am together the couple dey come know each other better when they can share their spiritual journeys with one another because of say two of them dey be one as husband and wife spiritually dem no reach like that dem go dey share their spiritual journeys together their ups and their downs they go dey share am together. this spiritual intimacy so e dey help to form a closer bond between the husband and the wife and e go make them stay more in tune with each other e go help the husband and the wife to get that oneness that closeness e go help them to get am and two of them go come stay more in tune with each other problem no go fit dey enter two of dem through other people because two of dem don dey close dem don bond together this spiritual intimacy so if e dey between the husband and the wife e go help the couple to motivate each other to grow deeper spiritually you know if your husband no dey do well for the things of god because of say two of una are spiritually intimate two of una been one spiritually you go help make sure say e come up e grow in the things of god the same thing to the wife couples who pray together are able to cope in time of crisis and couple no go fit dey pray together all the time if dem no dey together spiritually if that spiritual intimacy no dey between them, two of them no go dey fit dey pray together all the time but if this spiritual intimacy so e dey between two of them, they go dey pray together all the time and because of say dem dey pray together all the time they go fit cope when crisis or katakata or trouble, they won't enter inside the family. This spiritual intimacy, so e go make am easy for confession and forgiveness to take place. Because the husband and the wife, they don dey together to be one spiritually, they dey close spiritually. If one do the other one wrong, e offend am, e go dey easy for the one when he offend the other one so oh, to say my dear my husband this thing wey i do i know say e no correct o oh. i know say you dey vex o oh. abeg forgive me and the husband e turn e go dey easy for am to forgive the wife wey e be say e dey confess dey give am so so na so e be this spiritual intimacy e dey okay well well Now, the closer we move towards God, the closer we will be to each other in our marriage. This one no be waiting dem go take play. As husband and wife, if that spiritual intimacy dey inside and we come become closer to God, two of us, when be the husband and the wife so, they will call dey close together if they genuinely dey closer to God. Now we don talk about four aspects of intimacy for this period. Now this intimacy so how we go fit take maintain am for inside our homes. One, we go trust ourselves. Husband, trust your wife. Wife, trust your husband. Then intimacy will be maintained. Then number two, attention. Give attention to your wife. You won't be the husband, so. Then you won't be say you be the wife, so give attention to your husband. Wetin even mean to give attention? E mean say you go dey ready to listen with your ear, to listen with your heart and with your eyes, and at the same time act when there is need for you to act that is their attention when be say we dey talk about but the third one for here na availability if we wan maintain intimacy for inside our homes make we dey available wetin e mean e mean say you go dedicate yourself to the relationship when you dey inside so the family when you dey inside so you wan be the man you wan be the woman you go dedicate yourself to am and you go invest for inside because you want say make e grow na be the availability when we dey talk about and so if we do all of these three things when i mention so the intimacy when we don dey discuss for some time now we go fit maintain am for inside our families and the name of god will be praised joy peace happiness we go experience them for inside our families. Na be my prayer in Jesus' name. Amen. We wan thank our elder Augustine Igbore for this word wey he follow us talk today so. He don tell us now say this spiritual intimacy na im be the foundation o oh, of anything wey we go fit do for inside marriage if we no get am we no get marriage i dey always talk am for here say na god na im start marriage the love wey man and woman dey talk say dey get wey go make dem marriage na only god fit give that love because na only god be love so if you no get god for inside your marriage you no get god for inside your family na be say you no get marriage you no get family so i pray say all of us go look our marriage again if god no be first for inside your marriage if no be god una two dey join body dey follow talk dey pray if no be as god say make una waka una two dey waka na im be say una no get marriage our people dey talk say the family wey pray together na im dey stay together and we don see say if we must get this spiritual waka together then we must be people wey trust each other we must be people wey dey lis ten to each other and we must be people wey dey dey available for each other i pray say everything wey our elder follow us talk today so we no go let am enter one ear fly comot for the other one abeg make we take am take look our marriage and if our marriage get comma for inside abeg make we repair am with the word wey we hear today so now i go give you telephone number for here so that if you go like to call me and talk to me about wetin you hear today or you get question or prayer request you go fit call me or send me text message or whatsapp message. our address na awr studio annex po box eighty-four dsc post office warri delta state nigeria i go take am again The address na awr studio annex p.o box 84 dsc post office warri delta state nigeria our telephone number if you wan call us na zero zero nine six six six four five three eight five. make i take am again Zero zero nine six four five six six three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awrnigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message May God bless you as you dey lis ten to the program. Now the time don reach wey we go take hear the word of God. Pastor Augustine Akaine message wey he dey bring come give us today say make we come win Jesus Christ. That one mean say make we come get Jesus Christ for our life. Make we come let our life resemble Jesus Christ's life. So I pray say as you dey lis ten to the word of God today, you go listen with your heart and with your ear and you go pray say waiting you hear god go help you make you feel do am for your life in jesus name amen. Hear the voice of the Lord, hear his voice. Hear the voice of the Lord, I bring you greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Today, in another time, we will hear the message of hope. And today, now Pastor Augustine Akaina, they bring on this message of hope. Before we start, make we pray. Our Papa, we there for heaven. Another time, don't come. We'll go hear your word. Papa, make you speak to us through your spirit in Jesus' name. Amen. Today, I want we talk on how to win Christ. To win Christ. And we want to continue with the letter we Paul write for prison to the Philippian church. And we go read Philippians chapter 3, verse 8. The Bible can't tell us, say, Paul can't say, he throw away everything so that he go know Christ. Say everything we don't get for this world, he don't throw away. He see like rubbish so that he go win Christ. Ah, this man who they see so Paul, Paul now big pastor, Pharisees. He don't gain knowledge where where. e dey popular well well na paul dey tell us say him throway everything say him lost everything so that he go win christ some of us we no wan behave like paul o but god dey tell us say make we behave like paul make i tell us say if you wan gain things you go lose o in a spiritual realm if you wan gain things you go lose if we wan gain heaven we go lose the world if we wan gain christ we go lose satan you no go fit hold the world say you wan make heaven you no go fit hold satan say you wan gain christ so if you wan gain christ then you go release your hand say devil i no get anything to do with you i wan stand for jesus christ one rich man come meet jesus christ He come tell am say wetin i go do wey go make me go heaven If you read Matthew chapter nineteen from verse twenty-one, now Jesus Christ can say, If you want go heaven, make you keep the commandments of God. Now I say, This thing I don't they keep on since the beginning. Where I be small picking. Now Jesus Christ can look am. Now he can tell and say, Okay, sell your property, make you follow me, and you go gain eternal life. Una know wetin dis rich man do? Na so e face come change person wey happy come meet jesus christ wetin i go do wey i go go heaven when jesus tell am say okay sell everything wey you get then come follow me this man go back e face come change e come dey vex e no come dey happy you see say this man this young ruler e no ready to lose e wealth e no ready to lose e money for eternity na so many people today because of position dem no wan win christ because of money dem no wan say no to money They go decide to say okay They still dey with the world and jesus christ come tell us say if we wan go heaven like this young ruler we must ready to lose everything when we lose everything we dey gain everything na so heaven mathematics be o oh. People today, that they leave their houses, that they leave their country just to win Christ. Abraham in Genesis chapter 12, God called Abraham, leave your property, leave your family, leave everything. I go show you where I want to take you to. And when I show you there, I go make your name great. I go bless those who they bless you. Abraham come believe God. Abraham decide to lose all don't work for for this life so that he go gain that city where God na be the builder and maker. Many of us no one stand like Abraham but God dey tell us say if we want gain everything we must ready to lose everything for this world and by losing everything we gain Christ. So who you want win today? Now Christ, oh, because now be our hope. No wonder Paul they tell the church in Philippians, him he count everything as nothing just to win Christ. Waiting day your life to the way you go throw away so that you go win Christ. Now woman, now money, God they tell you the most important thing we we supposed to win today na jesus christ some people go go school for many years They go come give dem certificate that certificate na paper if you leave am for outside rain beat am the paper go useless anything wey we get for this world with time e go spoil but the knowledge of christ na e go make us no spoil na the knowledge of christ go make us to stand to have everlasting life So, people of God, God they ask us, God they ask you, you ready to win Christ? God they tell us, make we win Christ. And Jesus can tell us from Matthew chapter 16, verse 24 to 27. If any man want come after me, make he deny himself, take up the cross, then follow Jesus Christ. How you want to deny yourself? some things dey wey you no go do some places dey wey you no go go some work dey wey you go say you no go do that work because of jesus christ some food dey wey you no go eat jesus christ come say in verse twenty-seven he say anybody wey wan save him life go lose am o and anybody wey wan lose him life for him sake go find am today we dey see say many religious people like boko haram like isis that dey kill many christians like leah shaibu where they kidnapped for some years ago This girl he say he go rather die than make it turn it back on jesus christ he want win jesus christ That girl i believe say if she dey faithful heaven na her own some of us never suffer like this girl but because of the things where we go chop because of the cloth we don't turn our back on god But I wan tell you, Jesus They call you. If you wan win Christ, make you lose the things of this world. And by losing everything, just like the disciple, Jesus say, anybody will lose everything for this world for Jesus' sake. Jesus say, no go leave him, And I believe say Jesus no go leave you. Stand firm, make you day courageous, no look back. If you win Jesus, you don't win everything. And God will help you to win Jesus. na there we go stop today i believe say god go help us make we win jesus our papa wey dey for heaven thank you because no let through your grace and your power and your spirit will fill fit win you help us make we win jesus and lose everything because winning you na we will get eternal life thank you father say you don hear our prayer in jesus name amen. If I rise, let me rise on you. Not on all of my successes, my esteem or my pursuits. If I lose, let me lose my life. Cause if I belong to Jesus, the flesh is crucified. For me, is Christ. For me to live is Christ. For me to live is Christ. To die is gain. If I grow our people, na here na we go draw the curtain for today program i thank all of una well well wey join us for the program may god bless una we pray to say god go help us bless pastor augustine akaine we talk before say throughout this week he go follow us dey here dey bring the word of god come give us make we come win christ na be the message wey he bring come give us today how we go take win christ you hear am as him take talk am when you give your life to jesus christ and you decide for your mind say na only wetin god talk say make you do na you go do na be say you don win christ na be say you don get christ for inside your life na be say you don decide say na only jesus you go serve you no go serve any other juju you no go serve any other thing i pray o oh, say as we hear this word so all of us go look our heart and look our life again jesus dey inside your life true true if you dey look as you dey waka now so person wey know you go fit see jesus inside your life if you be person wey win christ you go be person wey dey read your bible you go be person wey dey pray and you go be person wey dey tell other people about jesus christ remember say one day this trumpet go sound and jesus go come again any person wey never get christ for im life e no go fit make that kingdom wey jesus don go prepare for me and you. i pray say God go help me o oh, and he go help you too so that all of us go ready ourselves for that trumpet wey go sound wey Jesus go take come come carry us go that kingdom wey he don go prepare for all of us we no go do am pass so tomorrow we go come with another program abeg make you remember to join us until that time we pray say God go bless you and keep you in Jesus name amen. Our address na awr studio annex po box 84 dsc post office warri delta state nigeria i go take am again di address na awr studio annex po box 84 dsc post office warri delta state nigeria our telephone number if you wan call us na 0244 zero nine zero six four five six six three eight five make i take am again zero nine zero six four five six six three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awro nigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you.